iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramukanya amahoro hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru y'aka kanya inteko ishinga amategeko y'u rwanda yategetse ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi gutanga ibisobanuro ku mitangire y'amasoko asaga miliyoni magana arindwi yatanzwe mu buryo budakurikije amategeko hari ikibazo cya mbere cyo kudaha isoko ba rwiyemezamirimo bujuje ibisabwa rigahabwa abatabyujuje hari ikijyanye no gusinya amasezerano nta bwumvikane ku masezerano uwo ni depite berlin w'ineza umwe mu bagize komisiyo y'inteko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu turanareba icyo ishyaka ranaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi risaba leta tunyarukire no mu mahanga kureba icyo abashinjacyaha b'abarundi basaba leta ya tanzania reka ariko tubanze tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana urakoze Geoffrey turabandanya ku makuru muri zimbabwe abanyazimbabwe barunamiye ubwa nyuma ikiziga cy'uwahoze abarongoye robert mugabe ejo ku munsi wa kane ku kibuga cy'inkino cy'umurwa mukuru harare amabendera y'igihugu aramanurwa gushyika hagati bibuka uwo mutegetsi yarongoye igihugu imyaka mirongo itatu n'indwi hambavu yaho abategetsi bo hejuru barabonanye kandi n'umuryango wa mugabe kuri ubwo iwe mu biganiro byaho hamwe n'umunsi azofurirwako umuryango wa mugabe wabwiye abameshamakuru ejo ku munsi wa kane ko wifuza kumufuba mu itongo ry'umuryango riri hanze ya harare mu gihe leta yo yari yavuze ko ashobora kuzofubwa ahari izindi ntwaro ziguze igihugu ikiziga ciwe cashyitse muri zimbabwe ku munsi wa gatatu inyuma y'iminsi itanu asandabiye muri singapore afise imyaka mirongo icenda n'itanu y'amavuko inama ya onu ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaratoye yongera iremeza ingingo yo gutezurira ibihano ku bigwanisho yafatiye repubulika ya centre afurika aho leta y'icyo gihugu yasinye amasezerano y'amahoro n'imihari cumi n'ine yitwaje ibirwanisho iyo ngingo yateguwe n'ubufaransa ivuga ko byihuta ko centre afurika imenyereza kandi igaha ibirwanisha inzego zayo z'umutekano kugira zibashe guhangana n'abahungabanya umutekano mu gihugu oni yari yafatiye centre afurika ibihano byo kutagura ibirwanisho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu inyuma y'aho abarwanyi b'umuhari sereka birukaniye ku butegetsi perezida francois bozize ibyatumye haduka intambara hagati y'amoko atari make hamwe n'imihari ishingiye ku madini umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu arahakana amakuru avuga ko israeli yashize utwuma dusuma urusaku hafi ya maison blanche hano i washington akavuga ko ari amakuru y'ibihimbano umuvugizi wa ambasade ya israeli washington elade strongmeyer nawe nyene arahakana ayo makuru yashizwe ahabona n'ikinyamakuru co muri amerika politico candikira kuri interinete ikinyamakuru politiko cyanditse ejo ku wa kane ko leta ya amerika yemeza ko israeli igihugu gisanzwe gicuditse cyane na amerika coba arico cashize utwo twuma hafi ya maison blanche no mu bindi bibanza bikomeye ku murwa mukuru i washington utwo twuma tuzwi ku izina rya sting ray ico kinyamakuru kivuga ko twari twashiriweho gusuma urusaku no gukurikirana amajambo avugwa na perezida donald trump ariko ayo makuru yongera ko ko bitazwi ko israeli yoba yarashitse ku cyo yifuza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni antonio guterres yaratanguje umugambi mushasha ugamije gukingira ibibanza byo gusengeramo ku isi mu gihe ubwicanyi muri ibyo bibanza burushiriza kwiyongera uwo mugambi ugamije gufasha ibihugu kumenya neza ko umutekano muri ibyo bibanza no kuhasengera ucungerewe no kwigisha urukundo hamwe no kwihanganiranira ku isi yose guterese yamye kandi anegura abanyepolitiki bahamagarira abantu kwanka abanyamahanga gukoresha imvugo zitera ubwoba inkehwa impunzi hamwe n'abimukira amashyirahamwe aharanira agatega ka muntu yamye anegura guterese ko ataco akora kigaragara co kwiyamiriza n'inguvu zikomeye uko guhungabanya uburenganzira bwa kiremwa muntu umumenyeshamakuru wo muri tanzania yahagaritswe mu kwezi kw'indwi inyuma yo kunegura perezida pombe magufuri ejo kuwa kane yararengutse imbere ya sentare n'intege nke afise kandi n'ibibazo byo gutambuka eric kabendera yagirizwa ibyaha bitandukanye birimo no guhamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi ibyizere by'uko umumenyeshamakuru wa tanzania kabengere kabendera ashobora kurekurwa byaragabanutse ejo ku munsi wa kane igihe abashikiriza amanza ba leta bashikiriza ko amatohoza kuri we akibandanya uwo mugabo w'imyaka mirongo itatu n'icyenda yafashwe mu mpera z'ukwezi kw'indwi mu rugo rwiwe bafise amakenga ko bwenegihugu bwiwe mu nyuma ivyo vyaha vyahinduwe guhamagarira abantu kugarariza ubutegetsi gukoresha amafaranga mu buryo bunyuranye n'amategeko hamwe no gutunganya ubwicanyi abaharanira ibidukikije batekanya guhamagarira abanyagihugu kugira imyerekano ku kibuga cy'indege cy'ubwongereza Heathrow mu kurungika mu kirere utudege twa drone hafi y'icyo kibuga gikomeye cyane mu buraya igipolisi cyo mu bwongereza cyo kuwa kane cyarahagaritse abantu batanu muri abo baharanira ibidukikije mu ntumbero yo kubaburizamwo uyu mugambi bafise wo gukora kuri uyu munsi wa gatanu
aloyizi bigirimana ugize neza kutugezaho ayo makuru ubushinjacyaha bwa gisirikare mu rwanda bwaraye busabiye koroneli tom by'abagamba gukomeza gufungwa imyaka makumyabiri n'umwe no kwamburwa impeta za gisirikare igihano yari yarahanishijwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare anarwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda umunyamategeko umwunganira valeri gakunzi asaba kudaha agaciro ibimenyetso bimurega akagirwa umwere eric bagira ubusa yari mu rukiko ni urubanza ku baregwa bombi umucamanza yari yateganije ko apfundikira kuri uyu wa kane ariko biza kuba ikinyuranyo kuko koroneli tomu byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda perezida paul kagame yihariye umunsi wose w'iburanisha koroneli byabagamba mu ijambo rye rya nyuma ku myanzuro y'ubujurire yihariye amasaha agera kuri abiri yatangiye avuga ko ibyaha aregwa ntaho bihuriye n'uwo ari we n'ibyaha birimo ibyo guteza imvururu muri rubanda ati n'ubwo uhagaze imbere yanyu ari umusirikare ibyo ndegwa si ibyaha bya gisirikare n'ibyaha byaregwa n'undi munyarwanda we ari we wese muri miliyoni cumi n'ebyiri zituye u rwanda ntabwo ibyaha ndegwa birimo gukoresha intwaro koroneli byabagamba yongeye kwibutsa ko yatangiye gutotezwa mu bihumbi bibiri na cumi mukuru we david himbara wahoze ari umujyanama wa perezida paul kagame mu by'ubukungu agihunga igihugu ati umunsi himbara agiye nibwo ibibazo bivuka uregwa yasobanuranye ikiniga cyinshi byo kujya gusa ku rugo rwe saa cyenda z'ijoro mu gihe yari afunzwe avuga ko amategeko atomora ko urugo rw'umuntu ari ntavogerwa kandi ari rwo shingiro ry'umuryango ati ibyo mvuga mwagombye kubyitaho kuko namwe mufite imiryango atuba abantu bumva tuburana bino bintu bavuga ngo iki ati ikintu cyangiza isura y'iyi leta n'iki kiruta ibyaha baduha duhimbira nta handi hantu wabibona kandi babikora mu gihugu bavuga ko gitera imbere kikorohereza abashoramari avuga ko urukiko rwa gisirikare ntacyo rwabikozeho kandi azi impamvu yabyo yewe akanashimangira ko n'urukiko rw'ubujurira bibwira ruzi impamvu yabyo muri icyo kiniga cyinshi yavuze ko muri telefone na ipad bye byakuwe mu rugo adahari harimo amajwi n'amashusho bibitse ubuzima bwa nyuma bwa nyina atazongera kubona imbere y'inteko iburanisha yashidikanyije ku butabera bazamuhati birababaje kuba ndi mu rukiko rudashobora kugira icyo rubivugaho ati ubu turi hano dutegereje ubutabera cyangwa turi hano gusa akomeza abwira urukiko ati wenda niba ibyanjye bibananiye nimurengera imiryango yanyu nimurengera inshuti zanyu nimukorera bagenzi bacu babiviriye amaraso babitangiye ubuzima bwabo yongeye gusubiramo amagambo avuga ko yabwiwe na generali james kabareba amugira inama yo kutazahunga igihugu ku byamubaho byose nk'umusirikare waciye muri byinshi bikomeye ati nzaba muri iki gihugu mfite ubwigenge cyangwa mfunzwe ni naho nzahambwa yavuze ko amagambo aregwa yose ntawagira icyo akangurira gukora aregwa ko amagambo yagiye avuga kuri perezida paul kagame agaragaza urwango amufitiye mu gihe yari yaragiriwe icyizere cyo kumurinda byabagamba yatinze ku mateka y'urugamba bava muri uganda batera u rwanda avuga ko ari mu ba mbere bateye u rwanda na generali fred rwigema atabizi ariko baza gusubira muri uganda ni amateka ataguye neza generali frank rusagara kuko aho yari yicaye yabuzamo ifato ikiniga kiramwegura araturikarira mu rukiko yibukije ko icyizere yagiriwe mu myaka igera kuri makumyabiri abana na perezida kagame atari impuha ahubwo gishingira ku maraso yamennye ati perezida kagame dufitanye amateka nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gufata amateka y'undi ngo yahindure ubusa ni ijambo yasoje asaba imbabazi inteko iburanisha kuho byaba bitaragenze neza mu miburanire ye kuko hari aho ngo barakaranyaga n'ibindi uru ni urubanza rwasaga n'urwasubiyeho bisaho kuba imyanzuro ya nyuma nyuma yo kunenga ibimenyetso by'umushinjacyaha metre valeri gakunze umwunganira yabwiye urukiko ko kubona ubutabera atari ikibazo kireba gusa koroneri byabagamba ahubwo ari ingingo ireba n'abandi banyarwanda bose yasabye urukiko kubisesengura bakazamuha ubutabera umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwitanenza imiburanire y'urundi ruhande avuga ko yari igamije guta umwanya aho kwibanda ku byo baregwa yikomye uregwa ko yahawe umwanya wo kuvuga ku myanzuro ya nyuma akawukoresha mu kwigisha urukiko icyo rugomba gukora yavuze ko muri dosiye y'urubanza rwe ntahagaragara ko urwo rwe rwavogerewe bityo ko urukiko rutagomba bagombye kubiha agaciro kuko bitari mu mbibi z'ikiburanwa atandi magambo bavuga yagira abashimisha yashimisha abayavuga ntacyo avuze muri uru rubanza kuko uburegwa yaritangiye igihugu umushinjacyaha ati ibyo ntawe utabizi ko yakoze neza ariko nanumvise umwunganira avuga ko yize semineri nibwira ko azi n'amateka ya rusoferi ati yari umumarayika mu ijuru umucamanza yahise amugarura mu murongo w'urubanza nyuma yo kwisunga ingingo z'amategeko kuri buri cyaha kapiteni nzakamwita yasabye urukiko ko rwazakomeza guhamya koroneri by'abagamba ibyaha byose uko ari bine maze rukazashimangira igihano cy'imyaka makumyabiri n'umwe yari yarahanishijwe n'urukiko rwa gisirikare n'icyingereka cyo kunyagwa impeta za gisirikare ati icyo gihe muzamubaye intabera ntimuzite ku marangamutima ayo ari yo yose igihugu kidahana ntigitanga ubutabera koroneri by'abagamba asubiranye ijambo akavuga ko urukiko rwa gisirikare rwashingiye ku bimenyetso by'ubushinjacyaha gusa nk'aho watageze imbere y'urukiko ku gihano yasabiwe imbere y'umucamanza mu ijwi riranguruye yabanje kubinyuza mu nkuru ngufi yabaye hagati y'abategetsi b'amerika yagize ati nshobora kuba mpagaze imbere yanyu na kiriya gihano cy'imyaka makumyabiri y'igifungo mukagira ngo ninjye ukeneye ubufasha ati no to me nimwe mukeneye gutanga ubutabera ahita atambuka aricara metre gakunze umwunganira yarakajwe bikomeye no kuba umushinjacyaha yagereranije koroneri by'abagamba nka rusofera byita igitutsi gikomeye nawe nyuma yo kunenga ibimenyetso byose by'ubushinjacyaha ashingiye ku mategeko yasabye ko ku byaha byose urukiko rwazamugira umwere generali frank rusagara nawe aravuga ijambo rya nyuma kuri uyu wa gatanu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
muri isanga kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego akamundungikiriza ubundi murongegeye
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye
ishyaka ranaka ribarwa mu yatavuga rumwe n'ubutegetsi mu burundi rirasaba leta kureka abanyapolitike batagize uruhare runini mu gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagatahuka bityo bakajya mu matora nk'abandi barundi umukuru waryo yabitangaje ejo ku munsi wa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru iyi ni inkuru y'ijwi ry'amerika rifatanije n'abanywanyi baryo mu burundi muragezwaho na desire hatungimana muri icyo kiganiro ku bamenyeshamakuru warongoye umugambwe utavuga rumwe na leta usanzwe uri mu runani senaret yashikirije ko umugambwe arongoye wiyamirizo cyose cyoza conona integuro y'amatora mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aloise baricako agatunga agatoke ibikorwa bibi by'urwaruka rwegamiye imigambi imwe imwe ibikorwa bijanye no kutihanganiranirana twebwe ujya muri ranaka icyo kibazo twari twaragitoreye umuti kuko twebwe urwaruka rwacu twagwishe inyange inyange ni ukuvuga akanyoni kera katagira kose nohamagarira n'ubwo rwaruka rwo muri iyo migambwe yindi ikubitana ko buhindukira nabo nyine bakaba inyange bakera bakikura ibyo byaha byo kwama bakubitana bakamenya ko imigambwe uno munsi uri umugambwe ranaki ejo ukajya mu mugambwe sawanyaforodebu hirya ejo ukajya mu mugambwe seneri hirya ejo ukajya muri seni defitedi bamenya ko imigambwe irahera ariko ujya uba wakubise cyangwa wakomerekeje ni mwene wanyu baravukana bashireho umutima wo gukundana bibagire ibijyanye no gukunda umugambi gusumba ibindi byose abarundi rero basigaye ubwo rwaruka rushaka gukunda umugambi gusumba uburundi rwakunda umugambi gusumba aho bavukana icyo twababwira ni uko boshiraho umutima wo gukundana bakareka guca umutima wo kugira ngo bakorere umugambwe wabo ikindi ni uko n'abajya bagwaruka naho urukubitano birabyo mu bisanzwe bakora abanyapolitiki gusanga rujya gwaruka mu bisanzwe ataco rwunguka ahanini kuko ni bake muri rujya gwaruka usanga bagize ikintu bimarira n'inyuma y'ayo matora indongozi y'umugambwe ranake imenyesha ko witeguriye kwitaba amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ugashima ingene umugwi w'igihugu seni ujejwe kuyategura uriko urarangura ibikorwa vy'imbere yayo aloise baricako arongoye ranak agafatira ku bijanye no gutanga intonde z'abifuza kuja mu migwi yo mu ntara no mu makomine izoba ijejwe gukurikirana ayo matora vyabaye mu muco kurusha uko vyahora seni yaratumye ko nivyo amadosiye y'abantu bashaka kuja mu masepi mu minsi iza naho nyene izotuma ko abashaka kuza mu masesi ni ukuri ngaho umuntu yoshimira seni kuko seni yabikoze neza bwa mbere yabikoze ku gihe iratanga umwanya ukwiye siko vyahora kera kera baratujuragiza hanyuma ica kabiri isaba impapuro zijya bashira muri dosiye zoroshe kuronka cane nta mpapuro zigoye zirimwo ni ibintu uwo wese usanga nk'abashomeri babifise ikindi kandi ushima ni uko yashatse ko muri izo hojamwo abashomeri umugambwe ranake utera akamo abanyapolitike bahunze igihugu gutahuka bakifatikanya n'abandi barundi kwitegurira amatora umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu gihe abategwa kamo kugira batahuke mu gihugu harimo abaronderwa n'ubutungane bw'uburundi bagirizwa ko bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwarongoye uwo mugambwe afise icyo asaba leta y'uburundi narede na twebwe amatora tuzoyitabira neza cane nanakira cane muri sinarede gushika uno munsi kuko turahuza kuri ico kintu c'ukuja mu matora kandi muri sinarede umugambwe uragumana independance yawo igihe duhuza kuri ivyo vyo kuja mu matora nta kibuza ariko igihe tutohuza ku bindi urumva ivyo vyoba ari bindi ariko gushika ubu kuri iki co kuja mu matora turagihuza kandi nabo nyene candakibandaniriza ko ubu yavuze ibi vy'imitahe ni uko hariho by'ukuri abanyapolitike bari hanze bari ku mitahe ariko nibaza ko leta y'u Burundi kubera ishaka ko amatora nayo nyene yogenda neza kandi yarayivuze ko ishaka kugenda neza nibaza ko yoraba mu banyapolitike by'ukuri atakiboneka neza ko boba baragiye muri birya gihirika ry'ubutegetsi atagintu kinini kibagira gihari barahari ko botaha kugira ngo nabo nyene bategure amatora arimwo bose vyoba vyiza umugambwe ranake uvuga ko uzitabira amatora umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umenyesha ko wiyamiriza inani z'imigambwe zose zivuga ko zizitabira ayo matora aho zoturuka hose aroyizi baricako arongoye uwo mugambwe akavuga ko ivyabaye mu myaka iheze vyatumye umugambwe uri ku butegetsi wihariza ubutegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi umugambwe ranake uri mu runani senarede rutavuga rumwe na leta bamwe mu bari muri bwo baherutse kumenyesha ko bimirije gutahuka mu burundi kwifatikanya n'abarundi mu matora yimirije ivyo biruko mu gihe hari abanyapolitike baherutse kwiyonkora mu runani senared bashinga urunani sefor nago nyene ruvuga ko ruharanira amasezerano y'abarundi yarusha muri tanzania iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzaniya mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ikigo cya leta gishinzwe uburezi reb ejo ku munsi wa kane cyitabye komisiyo y'inteko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda iki kigo cyasabwe gutanga ibisobanuro ku mitangire y'amasoko asaga miliyoni magana arindwi yatanzwe mu buryo budakurikije amategeko abagize komisiyo y'inteko bavuze ko abagaragaweho n'amakosa babakwiriye gukurikiranwa bakavanwa mu mirimo ya leta asumutakabuye abadepite beretse ikigo cya leta gishinzwe uburezi rebu amakosa yagaragaye mu gutanga amasoko yo kubaka ibigo by'amashuri abanza mu karere ka nyaruguru gisagara rutsiro ndetse na gatsibo isoko ryatanzweho miliyoni magana arindwi makumyabiri mu mafaranga y'u rwanda ariko isoko rikaba ryaragaragayemo amakosa menshi depite wineza berine yavuze ko iri soko ryahawe ba rwiyemezamirimo batujuje ibisabwa baryambura abari bafite ibyangombwa byuzuye hari ikibazo cya mbere cyo kudaha isoko ba rwiyemezamirimo bujuje ibisabwa rigahabwa abatabyujuje hari icyo cyo kutubahiriza inama zishingiye ku mategeko ziba zatanzwe na minisiteri y'ubutabera aho igenzura ryagaragaje ko rebu yagishije inama muri minisiteri y'ubutabera ariko mu gihe cyo gusinya amasezerano ya miliyari eshatu na miliyoni magana arindwi mirongo icyenda n'eshanu n'andi arengaho ikaba itarubahirije inama yari yahawe yari yahawe na minijisite hari ikijyanye no gusinya amasezerano nta bwumvikane ku masezerano aho bigaragara muri iyi raporo ko rebu yasinye amasezerano yagombaga gutangwa yatangwagaho isoko ringana n'agaciro ka miliyari zirindwi kandi nta ya contract negotiation yabayeho abadepite babajije abayobozi n'abakozi ba reb bari baje bose icyakozwe kugira ngo abagaragaweho ayo makosa bayaryozwe umuyobozi wa reb ndayambaje irene yasobanuye ko bahagaritse abakozi bose bari bashinzwe iby'amasoko mu masuzuma twakoze mu bijyanye n'uburyo akanama gashinzwe gutanga amasoko muri reb kagiye gakora byatumye mu by'ukuri tugahindura kose ibi bisobanuro nta n'umwe byanyuze mu bagize komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana iby'imikoreshereze y'umutungo by'igihugu perezida w'iyi komisiyo ngabitsinze chrysostom na depite uwimanimpaye jean d'arc basanga aba bakozi bari bakwiye gukurikiranwa mu masuzuma twakoze mu bijyanye n'uburyo akanama gashinzwe gutanga amasoko muri reb kagiye gakora byatumye mu by'ukuri tugahindura kose aho bose mwahinduye bagiye bamwe bantu bamenya ubwenge bwinshi barigendera ariko n'abasigaye ntacyo babaye kuko bakomeje imirimo yabo nta na leta n'imwe badababwira itari kubera mwakoze ntabwo ari harimo ikibazo gikomeye no ku mukozi wa managingaga iyi contract kubera ko ntabwo yabyitayemo biza kuzanira leta igihombo kandi kitari ngombwa icya mbere yarinze kuba kontra ye egisipayaringa nta mukozi n'umwe wabonye ko hari umuntu wiyicariye ahantu wagombaga gukora ikintu utaragikoze akarinda nyuma ya kontaragiti ariho aza kwandika avuga yuko ngo bamwongerera igihe aho harimo ikibazo ikindi cya kabiri kuba iyo haza kuba iriya garanti bari kuvuga byibuze tuba tuganye iyo garanti nayo yarangije kuba egisipayadi icyo ni ikindi gihombo leta sinzi n'ariya miliyoni makumyabiri n'enye niba azayagarura ikindi hari umwanzuro inteko yafashe ko umukozi wateje leta igihombo yiyishyurira rwose nyine nasabaga ko aba bantu bagaragara kandi amafaranga agakurikiranwa bakayishyura usibye gutanga amasoko mu buryo bunyuranije n'amategeko iki kigo cyananenzwe kudacunga neza imashini za mudasobwa zari zigenewe abanyeshuri gusa uyu mushinga wakunze kuvugwaho kudindira muri raporo z'umugenzuzi mukuru imari ya leta zabanje zagaragaza ko mudasobwa zigera kuri magana atanu mirongo inani n'eshatu zifite agaciro ka miliyoni ijana n'imwe zashyizwe mu bubiko bw'amashuri hirya no hino mu gihugu aho guhabwa abana ngo bazikoreshe muri rusange raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yasohotse uyu mwaka mu kwezi kwa kane yerekanaga ko amafaranga yakoreshejwe nta nyandiko ziyasobanura ayasohotse inyandiko zidahagije ayasohotse nta burenganzira n'ayanyerejwe cyangwa se yasohotse mu buriganya yose hamwe yarari muri miliyari zikaba kabesha eshatu kugeza ubu abantu banyuranye bakomeje kugaragaza ko abantu batumizwa mu nteko ishinga amategeko bakisobanura ariko bikarangira nta kintu kigezweho ubushinjacyaha bw'igihugu buvuga ko bwatangiye gukurikirana abagaragaweho amakosa bakavuga ko bafite dosiye z'abayobozi batunzwe agatoki n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ubu zikaba zaragejejwe mu bugenzacyaha ribu ubushinjacyaha bukuru buvuga ko hari dosiye makumyabiri n'imwe z'abayobozi batunzwe agatoki n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ubu zagejejwe mu bugenzacyaha kugira ngo bakurikiranweho ibyaha bavugwaho ko bakoze mu micungire mibi y'imari ya leta asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ihuriro justice for burundi rigizwe n'abashinjacyaha b'abarundi n'abanyaburayi riravuga ko rishobora kugana urukiko mpuzamahanga n'urukiko rwa afurika rwubahiriza uburenganzira bwa muntu mu gihe tanzania yaba idahagaritse icyemezo cyo gucyura impunzi z'abarundi ku gahato babinyujije mu itangazo bashyize ahagaragara ku munsi w'ejo ku wa kane baravuga ko babifitiye uburenganzira cyane ko hari abarundi bamaze kugana iryo huriro basaba ubutabazi eloge wili kaneza mu itangazo basohoye kuri uyu wa gatatu abashinjwamanza batanu bagize urwego nyobozi rw'ihuriro justice for burundi babiri b'abarundi na batatu b'abanyamahanga barimo umubirigi bernard menge azwi cyane mu madosiye y'uburundi bemeza ko hari impunzi ziri muri tanzania zamaze kwitura iryo huriro inyuma y'umwumvikano wa leta z'uburundi na tanzania wo gutahukana abarundi bose bahungiye muri tanzania kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza igitigiri c'impunzi zituye abashingwamanza ntikizwi ico bikora bene kwizerwa basigura ko impunzi zabituye zabatakambiye zibabwira yuko ziramutse zitashe zifise ubwoba ku mutekano wazo ihuriro justice for burundi ryibutsa ko rirakurirwa n'amategeko kuvugira no guhagarara mu gishingo c'abantu badashobora no kurukura mu kanwa mu bantu benshi ngo biyerekane kubera gutinya ko bibagirako ingaruka mbi muri tanzania abagize iryo huriro ry'abanyamategeko bibutsa ko ingingo ya tanzaniya yo kwemeranya n'uburundi gutahukana impunzi harimo n'izitavyifuza ihonyanga amategeko mpuzamakungu kandi iteye kubiri nayo bavuga ko ico cemezo gifashwe mu gihe i geneve mu busuwise abagize umugwi utohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bafise umwitwarariko mwinshi w'icubuka kiri mu gihugu ahavugwa abantu badasiba kwicwa bongera ko ko iki cyemezo kiraje ishingana rijya mu makambi y'impunzi aho amasezerano ya Geneva acubahirijwe abanywanyi b'umugambi utavuganwa n'ubutegetsi senere badasiba kuja kwiyandikisha nk'impunzi batinya kwicwa nka bagenzi babo mu gihe abandi bo mu migambi itavuganwa n'ubutegetsi nabo ubu babayeho mu kinyegero ibivugwa abashingwamanza bashimangira ko ataguhuguza kurimwo kandi ko batatu kuri batanu bateye umukono kuri runo rwandiko basohoye bishikiye mu ikambi y'impunzi ya mahama mu gihugu cy'u rwanda ku itariki ya gatandatu ku kwezi maze mu biganiro bagiraniye n'abaserukira impunzi basanga nta kinyoma na kimwe kirimwo mu bishikirizwa mu ndwiza abanyamategeko bagize justice for burundi bamenyesha ko basabye umubonano umuserukizi wa sr ku cicaro gikuru geneve kugira ngo bamenye utwigoro nyezina uwo muryango wa onu ujejwe impunzi utekanya gukora mu ntumbero y'ukubahisha amahame yawo ushingiyeko ihuriro justice for burundi risaba umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vy'agateka muntu muri onu gushigikira utwigoro twose kugira ngo amategeko yubahirizwe rinemeza ko iruhande yo gutaka ibihugu vy'akarere hamwe n'amakungu rishobora no kwitura n'urukiko mpuzamakungu rw'ubutungane cour international de justice mu gifaransa hamwe n'urukiko rwa afurika rujejwe agateka muntu cour africain de droit de l'homme de peuple mu gihe ivyo kugondoza leta ya tanzania vyosendwa mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze uburundi na tanzania vyumvikanye gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri ku butaka bwa tanzania kuva ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi umwaka ubu ziharurwa mu bihumbi ijana na mirongo umunani iki cyemezo naho kuva higiye habona ciyamirijwe n'abatari bake gushika ubu leta ya john pombe magufuri batazira bulldozer yavuze ko ingingo yafashe ari ntabanduka mbere inagabisha amwamwe mu mashirahamwe mpuzamakungu ariko arayigwanya co kimwe na bamwe mu bakozi ba acr yagiriza kubuza impunzi gutahuka mu gihugu c'amavukiro eroje uri kaneza nairobi ijwi rya amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nshuti mukomeje gutega amatwi ijwi ry'amerika amakuru yacu y'aka kanya naha agarukiye tubashimire ko mwabanye natwe amakuru yo hirya no hino mwagejweho na aloise bigirimana uwegeranije ibiganiro ni fasil gabehu wari uyahagarariye ni edi rwema naho uwo mwumvaga kuri mikoro ni jye jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.